radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza se muri kumwe na Oriane itanga ishaka na tomasi kamirindi ubu rero mu kanya Oriane itanga ishaka aratubwira amakuru avunaguye mu burundi mbere y'uko tujya mu kiganiro muri isanga nk'uko mubizi tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri muri isanga rero mu kanya turavuga ku bategarugori abagore mbese abakenyezi mu birebana na bizinesi kwihaza mu mirimo bakikorera imirimo bagahanga imirimo bakayiha n'abandi mbese bakabona amafaranga ni mu kanya rero ariko tubanze turebe muri make amakuru yo mu Burundi Ariane urakoze cyane Thomas Kamirindi ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu mu Burundi niho hibukwa imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze hasinywe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi dutega amatwi incamake y'inkuru ku mugenzi wacu Eloge Burikaneza yaduteguriye ku birori byabereye i Bujumbura
turi ku cyibutso cy'ubumwe bw'abarundi ku musozi wa vugizo muri komine mukaza mu gisagara cya bujumbura umukuru w'igisagara yuguruye ibirori yibukije abari ngaho kwihimbazwa ry'imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze hashinzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ishitse hari agahengwe ku mugwa mukuru w'uburundi ugereranije no mu minsi iheze Fredi Mbonimpa yavuze ko ako gahengwe gakeshwa ugukorera hamwe kw'inzego z'umutekano iz'ubutungane abajejwe intwaro n'abanyagihugu umukuru w'igisagara cya bujumbura yanatanze impanuro na cyane cyane ku rwaruka aha mboneye akaryo ko gukebura abanyagisagara na cyane cyane urwaruka twikubita agashi twubakire ku ntambwe tugeze ko duhindura isura y'igisagara cyacu mu gukomeza ubumwe n'amahoro umwanya twatakaje mu bikorwa by'ubwononyi byahitiye nimuze twese hamwe tuburihe mu gusanasana ibyo twononye amabarabara inyubako n'ibindi maze ubudasa bwacu butubere itunga tubukamishe amahoro n'iterambere ijambo nyamukuru ryashyikirijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu joseph butore yibukije ko ubumwe bwamye buranga abarundi kuva na kera na rindi imbere y'uko intwaro z'abakoroni ziza kandi ko abarundi bo mu moko yose bamye bagwaniriza hamwe umwansi igihe cyose igihugu cyaba gitewe na ba kavantara yamenyesheje ko umwe hagati y'abarundi atari agaseseshwa rumuri acatanga uturorero twakomeje ubwo bumwe si iby'imbeshere biragaragara ko abarundi twanywanye ibyo bikaba byagiye mbere kuhigwa n'amasezerano y'amahoro yarusha yo mu bihumbi bibiri amasezerano yo guhagarika intambara burundu yo mu bihumbi bibiri na gatatu hamwe n'ibyizwa shingiro byo mu bihumbi bibiri na gatanu byatumye abarundi bahabwa ikibanza n'ijambo mu itunganya ry'igihugu atari umakumiriwe tukivuga ku ihindu- ku ihimbazwa ry'umunsi wahariwe amahoro abanyagihugu ba- begeranyijwe muri site yo mu gitaza muri komine ya Ru- muhita intara ya rumonge bo babona ko ubumwe bw'abarundi atabuhari abo banyagihugu bo mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi bataye izabo kubera ikiza c'imvura y'isegenya u- urukundo no gufashanya biranga ubumwe bw'abarundi babona ko atabuhari turabashikiriza iyo nkuru um, idonido ryayo mu kanya kari imbere handi naho abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bavuganye n'ikinyamakuru reuters bavuga ko bavuga ko igihugu cy'u rwanda gifise uruhara mu ruhagarara ruri mu burundi reka twumve mugenzi wacu aloyizi bigirimana adusomere bimwe mu vyo iyo raporo yashikirijwe n'abo bahinga ba onu ivuga Raporo y'abahinga bishirahamwe mpuzamakungu bagenzura ibihano byafatiwe Kongo ivuga ko u Rwanda rutororokanya kandi rugaha imyimenyerezo ya gisirikare abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gukura perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ku butegetsi iyo raporo yashizwe ahaboneye ku munsi wa kane n'itororokanirizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters abo bahinga ba ONU bamenyesha ko baba- babajije abagwanyi 18 b'abarundi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bagwanya leta y'u Burundi babwiye abo bahinga ko bakuwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na ga- batanu baciye bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare iyo raporo ivuga ko mu babaha imyimenyerezo ya gisirikare harimwo abasirikare b'u Rwanda iyi raporo yabonywe n'ijwi rya Amerika ivuga ko abo bagwanyi bahererwa imyimenyerezo ya gisirikare mu ishyamba ryo mu Rwanda aho babigisha ingene bakoresha amagrenade amamine amamorotiye hamwe n'amarokete abo bagwanyi bivugira ko batwagwa mu miduga ya gisirikare baherekejwe n'igisirikare cy'u Rwanda babwiye abo bahinga ko amakompanyi y'abagwanyi ashikane agizwe n'abashika ijana ijana bamaze guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare
Oriane rero namwe banyamakuru bacu turabashimiye kuri ayo makuru y'inshamakeya noneho ikiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika tugiye kuvuga ku bashoramari abagwizatunga ariko b'abagore ni ukuvuga abakenyezi ndetse n'abigeme mu burundi ingorane bahura nazo ni izihe ibyiza byo kugira abagore benshi mu ishoramari ni ibihe umushyitsi mukuru muri iki kiganiro ni madamu claudette ngendandurumwe ni perezidante w'ishyirahamwe ry'abarundikazi b'abashoramari abagwizatunga association de femmes entrepreneur du burundi mu gifaransa afab mu mfunyapfunyo uretse ibyo madamu ngendandurumwe ni umuyobozi w'ikigo univers du batiment madamu ngendandurumwe muraho murakomeye
ego turaho mumeze mute ye mumeze mute
tumeze neza n'ukuri turakomeye imana ishimwe ndabashimiye cyane kandi aka kanya muduhaye cyane cyane akanya muhaye abanyagihugu kugira ngo abagwizatunga b'abadamu mbese ibyabo bimenyekane kubera ko nk'uko tubizi mu mico y'ibihugu byinshi cyane abashoramari abagwizatunga b'abategarugori ntabwo ari benshi none tubanzirize ku kabazo gatoya iki kigo cyanyu antoropurize yanyu univeri du batiment ikora iki
univeri du batiment ni ikigo gikora ibijyanye no kwiga imigambi yo kubaka tukongera tukadandaza ibikoresho byiza byiza byo kugira ngo umuntu aheraheze inzu yiwe neza ibe nziza yego nicyo gikuru dukora eee kandi icyo kigo ni icyanyu rwose mukanakiyobora
ego ni cyacu tukongera tukanakiyobora kiramaze ego kiramaze imyaka itari mikeyi je ku bisanzwe ku by'amashuri n'izo amashuri yo kubaka ni ukuvuga ngo mba ndi mu bikorwa byanje n'umuhamagaro wanje
nk'ako kantu ko kwiga nako ndifuza ko mwaza kukagarukaho kugira ngo mushishikarize abakobwa kujya mu mashuri kubera ko amashuri niyo atuma umuntu yibohora mbese akagira ubushobozi ariko rero noneho musanzwe rero munayobora iri shyirahamwe ryavutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri afab none rero ubwo mufite mubona ibintu byinshi muri muri muri aka kazi ko gushora imari mbese mu bugwizatunga mu bagore ingorane ya mbere ikomeye abagore bahura nayo mu gushora imari ni iyihe
ingorane ingorane ni ya mbere abakenyezi bahura nayo ni ngo iri muri bo nyine ingorane nkuru iri muri bo uko bizeye uko biyizigiye bo nyine uko bumva babishoboye kuko hariho n'ababishoboye ariko bamwe bacinyizwa n'icyo kintu cyo kwiyumvira ko hari abakenyezi kandi badashoboye iyo niyo ngorane ya mbere iyigira kabiri hariho iyijyanye n'ibyo n'uburyo umukenyezi aba afise urabona umukenyezi ari ari mu rugo cyangwa akiri n'umukobwa umukenyezi aguma afise abamuyoboye waba mu rugo waba uri umukenyezi urafite umushinga ntawe hejuru yawe waba umwana w'umukobwa akiri muhira mu nzu y'ababyeyi uracyafise ababyeyi nabo nyine bakurongoye kandi bafite icyo bakuvuga ko ugasanga rimwe na rimwe hari intambanyi ishobora kuva aho hantu ikigira gatatu ni uvuga ni ikijyanye n'uburyo kugira umwana w'umukobwa aronka uburyo cyangwa umukenyezi mu rugo ni ukuvuga amahera aronke ama- uburyo bw'amafaranga eh Eh, hari uburyo bw'amafaranga hakaba n'uburyo bw'ibikoresho hakaba n'uburyo bw'ubwenge uburyo bw'amafaranga ntibworoshe gushika ko uri umukobwa hari n'aho em, aho ugeze hose eh, ugize ati bagufashe baguha imfashanyo cyangwa baguha icyo bita kredi ibi byama byoroshe ku mu- ku mukenyezi cyangwa ku mwana w'umukobwa hari ibisabwa bitari bikeyi kandi bidasabwa abahungu igikurikira novuga kindi gikuru ni ikijyanye n'imico imico kinyafurika imico y'ikirundi imico ya kinyarwanda ku muntu w'umwigeme ku m- ku mwana w'umukobwa cyangwa ku mukenyezi eh, ni imico itwigisha guca bugufi kandi ni byiza cyane ariko rimwe na rimwe guca bugufi byagiye biducinyiza bigatu- bigatuma ahubwo wikengera kandi wishira inyuma hama iyo mico kandi ika- ika- ika- ikakwigisha yuko niwaja habona niwakora i- isa n'ibikora n'abagabo n'abandi umengo washatse ku- ku- kwigira ikindi hazi umengo warenze warenze icyitwa umukenyezi mwiza cyangwa umukobwa w'imbero waja mu manama cyangwa waja muri urwo rudandaza uka- urwo rudandazwa ugahura n'abagabo mukamara amasaha aribo muvugana eh, mu- mu- mukora bimwe ukamenga ushatse kwiduza kwigira umugabo ukamenga wataye watakaje ku karanga k'umukenyezi n'ibi rero hariho n'ibi-
Yego.
n'intambamyi ijanye na yego cul- n'icyo bita culture Umuco.
ibyo bikuru bikuru novuga ye bigenda ibyo bitera ngibyo intambamyi.
muvuze by'imico madamu ngenda ndi umwe ahangaha Yego.
ndabona mushubije u- umuntu witwa ningumirize david watwandikiye kuri Eh.
facebook ati abagore b'abashoramari hamwe barateye ubwoba kuko bagira imitima rugabo hakabura umugabo n'umugore aho mwamusubiza iki n'ubwo mwabikomojeho
yego yego cyane batera ubwoba batera ubwoba abantu benshi bizwiho kuko baba bibaza ngo Eh.
noneho bagize imitima ikumantaye yo kwirukanka inyuma y'amafaranga gusa Eh.
Eh, se- yego ntibateye ubwoba kuko icyo nacyo ni ahacu twebwe abakenyezi n'abakobwa bo ku- kumenya kuja mu rudandazwa udataye akaranga kawe udatakaje umutima wawe wa kivyeyi udatakaje indero yawe yo kubaha umugabo yo kwibuka ko abana barindiriye kuronkera kuri wewe indero ni ahacu cane cane hariho abatakaza n'ivyo yaja mu rudandazwa akibagira n'icari ariko kandi ndagomba kumuhumuriza davide ntakagire ubwoba imbere y'umukenyezi ari mu rudandazwa icya mbere cyo byerekana ko ari umunyabwenge kandi ari umukerebutsi ni kuvuga ngo eh, no mu rugo imana iradusaba gukerebuka iradusaba kuronderera urugo kimwe gusa aba akeneye kuyoborwa gusa no gufashwa kugira ntahave atwarwa no kurondera ayo mafaranga ariko umukobwa w'umunyamigambi ni umukobwa w'umunyabwenge jene uvuga ngo ni umukobwa ahubwo wo kurondera hanyuma hari desire utegereje kuri telefone nagira ngo Yego.
nagira ngo nawe tumuhe ijambo hanyuma abaze ikibazo cye cyangwa se atanga icyiyumviro cye desire uraho urakomeye
ye ndakomeye cyane ngaho rero madamu ngenda ndi umwe aguteze amatwi
yego murakoze cyane mu ijwi rya amerika kumpa akanya kugira ngo ngire icyo nsikirije yego
yego nagomba ntangure nshima cyane ukungene aba bakenyezi bagiye hamwe maze bagashyira hamwe ingufu zabo kugira ngo bagwanire agateka k'umukenyezi na cyane cyane mu bijyanye no- no kudandaza Mhm.
ariko nari mfise akabazo ndaba- ndamubaza yego
numvise iryo shyirahamwe ryabo ryatanguye kubaho imyaka numva umengo ni muri za mirongo icyenda na kabiri nibyo niho ryatangiye
yego ariko rero ntugira akabazo ntimbega none kuri wa mukenyezi muto muto adandaza utuntu duciriritse mbega bariko bakora iki eh, mu bijyanye n'agateka kabo na cyane cyane turavye nk'i mu gisagara cya bujumbura ukungene abakenyezi bafise agatahe gatoyi bahohoterwa ukungene eh, bata- ba- bataronka akanya kugira ngo bacuruze barondere ubuzima mbega muri iryo shyirahamwe ryabo bariko bakora iki kugira ngo uwo mukenyezi adandaza afise agatahe gatoyi abeho yidegenje muri urwo rucuruzwa rwiwe ruto ruto J- desire urakoze cyane ahubwo reka nongereho ah, madamu ngenda ndi umwe avuge no kuri abo badandaza bato bato mbese abadamu baba- b'abagwizatunga bato bato ba- ata- batari bujumbura gusa madamu ngenda ndi umwe yego desirerati aba bari abakenyezi b'abadandaza mbese b'abagwizatunga bato batoya ishyirahamwe ryanyu ribafasha iki kugira ngo agateka kabo gasugire gasagamba
egome cyane ishyirahamwe ryacu afabe nk'uko mwabyumvise rikorera riyegereza gukwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu ni ukuvuga ngo hari urugendo tumaze gukora turafite abanywanyi benshi rero rero mu migambi mu byo twishyize imbere gukora turakorera abanywanyi uwaje kwiyandikisha wese akaba umunywanyi ariko tukongera tugakorera n'abakenyezi batari abanywanyi muri afabe abo tubakorera iki ari igikorwa nyine cyo kuvugira umukenyezi iyo hageze nk'ibintu byo gushinga amategeko iyo hageze mu manama akomakomeye aho turaserukira umukenyezi wese w'umugwizatunga hariho n'ibindi bikorwa rero tugenda dukorera abakenyezi n'aba bato bato desire yashimikiye ko aba bafite udutahe duto duto aba bahohoterwa bakaburabuzwa nabo nyine ntitubibagira na gatoyi nufatira nko ku byo turi ko turakora nko muri iyi myaka itatu iheze twagiye tuvugira cyane mwe n'abo bakenyezi hariho ikibazo cyashyitse hano muri kino gisagara cyacu isoko ya bujumbura irasha imaze gusha rero abantu barasanzara muri iryo soko harimo n'abakenyezi benshi cyane barasanzara baratera baraja mu mabarabara barabirukana barababurabuza icyo gihe rero twarakozwe ko cyane n'ibyo twari ko turabona tuzi neza yuko abo bakenyezi bose bahaguruka bava mu ngo zabo baje kuronderera imiryango gusa baje kurondera icyotunga umuryango icyo gihe twarahahagaze ni ukuri muri uko kuburabuzwa kwabo turavuga turamirira kugira ngo bareke kubirukana nabi babakubita ibibando hanyuma turongera turahagarara tubavugira aho dushoboye gushyikira mu ma onje mu ma ahantu hose dushobora kuronka imfashanyo yo gufasha abo bakenyezi bari bahejeje kubura ibyabo byose mu masoko bagerageza kwiyungunganya icyo gihe twarakomanze ku miryango myinshi kandi twararonse imfashanyo twararonse ambasade ya amerika yadufashije twararonse abo mu mu kigo cyitwa ITC ni international trade um, uh, international trade yo idakorera ino mbwa ikorera mu muri ibyo bihugu bya buraya twararonse imfashanyo ziva hirya no hino twararonse n'imfashanyo z'abarundi bari hanze bagiye batunga iki imfashanyo icyo gihe twagize iki twarabatumiye ko abo bakenyezi bariyandikisha turageza kubegeranya hanyuma twaragiye tubabaha imfashanyo yo kubaremesha bwa mbere ho kugira ngo bagire umwete wo kubandanya turabaha n'imfashanyo kuva kuri bagiye badandaza irengarenga udutomati hariho abashoboye kuronka amahera kuva ku bihumbi ndibaza amajana abiri ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana atatu abo ni bato bato twafashije abakenyezi bashika ndibaza amajana nk'abiri si benshi mugo twarageje abo nabo twahaye amafaranga hanyuma hariho abandi nabo bari bisununiye gato twarabegeranyije nabo nyine bari basanzwe bakorana n'icyo bita amamikorofinanse turasura turabegeranye mikorofinanse ni ukuvuga mbese ibigo bitanga inguzanyo ziciriritse atari amafaranga menshi cyane
zimwe zigurana amahera aciye bugufi make make kandi rimwe na rimwe zikaba zishobora gutanga ingurane atangwati y'urupangu cyangwa imodoka utanze ariko ikimenyane gusa bazi aho bazagutanga ego abo rero nabo turabiyegereza turabatumbereza mu kigo dufise nyine gitanga izo ngurane hama no kuri uko kubatumbereza aho hantu byagiye bijyanye n'inyigisho inyigisho cyane kuko tuzi ko abantu nk'abo haciye hiyandikishamo benshi nyine bamwe bamwe tutazi neza haciye haba n'inyigisho zo kubigisha ku mugambi kubigisha ingene ukoresha amahera y'ingurane kubigisha ingene ukorana n'abandi ingene abo bakwishinze muri icyo kimenyane utazobahemukira inyigisho nyinshi nyinshi twagiye tubaha turabashikiriza icyo kigo kirabaha ingurane hari ikindi dukora cyane kijyanye n'icyo bita urudandazwa rwo ku mipaka kubera ari ikintu turi ko turageza gukomeza no guteza imbere muri aka karere ka east africa natwe twaciye twishinga gufasha icyo kijyanye n'ubwo rudandazwa mu bakenyezi abakenyezi rero badandariza ku mipaka abakura ibintu mu burundi bakabijabukana muri tanzania abandi babijabukana i kongo abandi babijabukana mu rwanda abandi bakajana gushikaho muri uganda kenya bato bato kandi niho ndiko ndavuga sindiko ndavuga abo ba exportation zihanitse zica mu madege ndiko mvuga abagenyene bakorera ku mipaka twaragiye turabishikira muri iyo kuri mipaka ya kobero aha mu gatumba turagenda hari ku mipaka hirya no hino ku maposite de duwane muri bijya birere turegeranya abakenyezi bakorera muri urwo rudandazwa turabafasha turabigisha ku mugambi kuba umunyamigambi twongera turabigisha mu kuba mu ishyirahamwe turongera turabigisha kuri ayo ma amategeko n'amabwirizwa ajanye n'ivya duwane n'ivyo kujabutsa nyene ibidandazwa turabigisha kuva mu rudandazwa rwinyegeje ukongera ukaja ugashika mu rudandazwa ruzwi ni ukuvuga ngo ufite inimero uve mu cyo bita informel uje muri formel izo nyigisho ni inyigisho twagiye dutanga hirya no hino hama turabona abakenyezi rero biyandikishije muri ayo ma association turabafasha kuyashiraho turabafasha niko se madamu ugenda ndi umwe madamu ugenda ndi umwe hano hari umuntu witwa firma tukiri kuri ibyo by'amaduwane ubaza ati mbe kuri za duwane abagore baroroherezwa batiriwe bakwa ibyo bakwa ariko akongeraho kandi ati mbe mu kuronka impusha zo muri za minisiteri ndi gusoma ibyo yiyandikiye mbe mu kuronka impusha muri za minisiteri baroroherezwa mu gihe tuzi mu kuronka ubuzi basabwa gushurashuzwa n'ibindi hoho ntibibashikira utwo tubiri yego cyane yego cyane ni ibintu byahora bibashikira ariko kandi turi ko tubagwanywa cyane ni kuvuga rero ngo muri uko kubigisha nyine twarabafashije gushyika muri izo za minisiteri kugira ngo biyandikishe ni ukuri umukenyezi bakaba bamugora mu kwiyandikisha mu kwandikisha urudandazwa rwiwe aho hantu ngira turamaze kuharengana ariko ku mipaka muri uko kujabutswa ibidandazwa n'ibyo haracabaho barahohotezwa cyo kimwe nk'uko n'abandi bose bahohotezwa ku mipaka ariko hagera ku mukenyezi akagira ko bongeye ko kubera atagira ingufu kubera bagomba kumukoresha ibitari byo bagomba kumusaba amahera arengeye kubera umukenyezi atazi kwa kutiga wamye uvuga usanga atazi n'amategeko icyo arenze gutanga n'icyo atarenze gutanga byarihari cyane rwose ni muri iyo ntumbero twakoze ikintu kindi kindi turi ko turakorana na rya shami nababwira ryitwa itc na obere ryo kugira ngo dutangure gushinga novuga ngo ni amawofisi amabiro y'abakenyezi kuri iyo mipaka ni ukuvuga ngo umukenyezi ashyitse ku mupaka agira aho bamwakirira wenyine hatujije abenshi bagenda bahetse abana ku migongo agire aho ashobora no kwicara akonsa umwana agahindura umwana umwana ntabe muri yegeri yegeri muri icyo gihe ni ukuvuga ngo ku mipaka hazora hubakwa ni ukuvuga ngo icyumba icyumba n'abakozi bakira icyitwa umukenyezi kugira ngo bamwakire mu iteka ry'iwe ryose ataba guhohotezwa kandi umukenyezi nawe yubahuke yubahuke noneho kubandanya urudandazwa rw'iwe kuko azi neza ati ndaza kwakirwa neza kandi baraza kumfata kubahiriza nyine ko ndi umukenyezi rero muri iyo ntumbero nk'ubu hari ikibanza twamaze kuronka twaragiye twarakigenduye hamwe n'abo muri obere n'abazodufasha gushyiraho ibyo byumba aho ni hehe twarahawe ikibanza ni hehe mwagihawe ikibanza hageze kuri etape yo kubaka ni kuhe mupaka se ndibaza ko rigira hitangwe wa kobero tuja ujabuka ujabuka uji rwanda rero tuzohubaka icyo cyumba novuga cy'akarorero kugira ngo n'ahandi hose tuzobyubake hanyuma icyiswe umukenyezi ashobore kuronka no kwakirwa neza aronka aho aruhukira aronke ahaja kuruhukira aho yonkereza umwana kandi tugende tugwanywa kwa guhohotera abakenyezi rero kwahora kuba cyane cyane rwose madamu ngenda ndumwe reka dufate n'abandi babiri abanyagihugu babiri nabo bategereje kuri telefone nabo twumve ibyiyumviro byabo cyangwa ibibazo byabo umwe ni jean marie jean marie urahura akomeye
cyane rwose akabazo cyangwa agatekerezo kagufi
rero akabazo nagomba kubaza umutumire kenshi na kenshi turabona kenshi abagwizatunga cyangwa abashoramari b'abapasoni cyangwa abagore kenshi iyo barose amatungo kenshi uhura abagabo babo batabibuka ugasanga umugabo wiwe ntameze neza ntamerewe neza nk'uko nawe amerewe neza ariko umugabo iyo afise ibintu kenshi arakunda guca bizabikanya n'umudamu wiwe niko jean marie ibyo bintu uvuga warabibonye cyangwa nibyo witekerereza
oya kenshi biraboneka kenshi usanga umudamu yiteye imbere umugabo hari abantu muturanye byabayeho
yego aho nkunda kubibona ok komeza igitekerezo cyawe ariko wanzu usanga nk'umudamu iyo agiye iyo atarashora nk'ibintu hanze cyangwa ajya kurangura nawe usanga umugabo wiwe nawe ntamwizigira agaca yibaza yuko yoba kumbe aca aja mu migambi mibi yo kuja mu bandi bagabo b'iyo hanze iyo ari nagomba kumubaza wowe ko bamutumire ko atakunda kubibona cyangwa ko bitaba bishika ngo hagire abagabo bashaka gutata n'abapasani babo babagiriza yuko baba baja mu bandi bagabo kubera baba bagiye kure y'imiryango ye jean marie urakoze noneho noneho duhamagare bigira imana bigira imana urahura ukomeye
ndizihura n'amahoro ni muri namwe yego na rwose natwe ni amahoro nawe rero tanga icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo cyawe
ego nanjye bwa mbere banze gushimira uwo mukenyezi kandi nkashimira n'iryo shyirahamwe ryabo ndabyo numvise ibyo yatubariye bamaze gushyika ko numva ko ari bazogira aho bashikanye abakenyezi bakora uwo mwuga wo gucuruza cyane cyane bo muri iki gihugu cyacu bakagira aho bishikanye rero nciye njya ku tubazo rero nari mfise amaze njyageze kuraba ku mukenyezi inshoramari ku mukenyezi navuga navuga nti musanzwe ni ikibazo kinini baracyafite ibibazo mugabo bigeze ku mukenyezi w'umurundi naho bikagora cyane ubwa mbere bwo umukenyezi w'uburundi afise ikibazo cy'uko usanga kenshi na kenshi iyo ariko arakora muri ibyo bintu byo gucuruza usanga afise agatahe gato ugasanga ni agatahe kadashobora kumutuma yose akora akiteza imbere cyangwa aronka inyungu ishobora kumubeshaho hanyuma ikindi kibazo cya kabiri bafise abakenyezi b'abarundi ni ikibazo cyo guhangana n'abandi bacuruza bo muri kano karere bivanye n'uko ubu isoko y'uburundi ihurirwa ko n'abantu bava muri bino bihugu bigize kano karere ka east africa ibyo rero bituma umukenyezi w'umurundi yari asanzwe afishe navuga nti ikibazo atari bwashobore kumenyera ibyo gucuruza cyangwa uruganda rwonyine rugenda aca agira konkiransi nininya bikamutuma na kwa gutera imbere kudashoboka mbere ubirabye kuri ino ku isoko y'uburundi urabona yuko ngerageze kuraba nko ku rwego rw'abakenyezi abakenyezi ariko barinjiza amahera cyane ni abakenyezi bava muri bino bihugu twegeranye kuko bo umenga barakerebutse gutunga abarundi none nko ku rwego rw'ishyirahamwe yaje aserukira nashaka kumubaza icyo baba ariko barakora mu ntumbero yo gufasha umukenyezi w'umurundi kugira ngo nawe ashobore guhangana n'abandi badandaza muri kano karere ye bigirima urakoze cyane ego mwakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga turimo turaganira na madamu claudette ngendanumwe perezidante w'ishyirahamwe ry'abarundikazi b'abashoramari abagwizatunga association de femmes entrepreneurs du burundi madamu ngendanumwe uyu rero jean marie ati umugore iyo amaze kubona amafaranga akaba mbese umugwizatunga ntiyita ku mugabo nk'uko umugabo ngo yita ku mugore sinzi nimba ari byo mwamubwira iki hanyuma nabigira imana nawe ati mukorera iki abadandaza b'abakenyezi kugira ngo bahangane na bagenzi babo muri aka karere ndumva ari utwo tubiri gusa yego yego cyane yego shamari rero ati umukenyezi yaramutse agiye mu rudandazwa cyane akaronka amafaranga aca yibagira umugabo ntasubire kumwitaho yego icyo ni igitekerezo ni icyiyumviro cyiwe kandi ashobora kuba hari aho yabibonye bimera gutyo birashika n'ibyo ariko nagira ngo mvuge cyane cyane muri rusange muri rusange icyitwa umukenyezi icyitwa umugabo umukenyezi uko jewe ndabizi uko nagiye ndabibona ahenshi ni uko umukenyezi iyo aramutse aronse ubutunzi bahora batubwira yuko nk'ibice mirongo umunani ku ijana ayo mahera ayagarukana mu muryango ubwo butunzi yaronse abugarukana gufasha abana abana bige abana bambare neza abana baryame heza hama aho ashoboye kubaka gusananura inzu gukora agafasha no mu muryango hirya gatoya mu bavukanyi umukenyezi ku bisanzwe ni kwamera madamu ngenda ndi umwe reka mbanze mbasomere n'uyu muntu ibyo yanditse nzabona imana janvier muvuga kimwe neza aravuga ati abagore ni inkingi z'ingo ku buryo usanga aribo bahaha buri kimwe mu rugo iyo babonye amafaranga menshi igihugu gitera imbere cyane uwo yari nzabona imana janvier muravuga kimwe rwose mukomeze ibitekerezo byanyu
ego cyane janvier ndumva tubuze bimwe waraba rero umuntu w'umushinga nawe we yaramutse aronse amafaranga yaramutse aronse amafaranga amafaranga agarukana mu rugo nibwo ndavuga abashinga ntahe bose turi ko tuvuga muri rusange yego urashobora gusanga mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu ku ijana ariyo agaruka kugurira impuzu umwana kugurira impuzu umudamu kuraba ko mu rugo abantu bafungura neza gusumba bakambara neza gusumba bakoga bakaryama heza kubera umutwaro w'umukenyezi mu rugo kenshi ni ukuri uba ku bana ariyo no mu rugo rw'iyiwe ariko birashika umukenyezi nk'uyo niko navuga birashobora kuba bishobora gushika ibyo bijyanye na kamere n'indero umukenyezi aba yaronse kandi n'ibyo turabyiyumvira turabyibuka ku buryo natwe mu nyigisho duhora dutanga tuributsa tuributsa abakenyezi kuguma icyo bari iyo tugiye mu rudandazwa iyo tugiye guhura n'abagabo mu rudandazwa si kugira ngo duhinduke abagabo tugenda turi ba bandi nyine ariko tuba tugenda turongera gusa kuronka icyo twogarukana mu rugo icyo turagenda tugifashanya ko tugashingirana intahe tukigishanya kugira ngo ntihagire utwagwa n'amafaranga cyane ngo ahava twagwa no kenshi bijyana no gutwagwa n'amafaranga iyo ukunda amafaranga ujya muri urwo rudandazi nyine nk'umugwanyi ukagwana nyine ukirukanka inyuma yayo ugatya ugata n'akaranga kawe birashika hanyuma rero bigira imana bigira imana tugiye yego turatanga izo nyigisho birashika n'ibyo kandi turagenda tugerageza kwigishanya kuri icyo kintu bigira imana we rero yavuze ku kantu k'agatahe gatoya abakenyezi babona hanyuma akavuga na biriya byo guhangana na bagenzi babo bo mu karere ibyo yita concurrence mu gifaransa naho mwamusubiza cyane rwose icyo turaciyumvira ko cyane kandi tukagikorera ko ngire mvuge nyine ibijyanye no ngaha mu burundi turi mu burundi turi hagati mu karere ka east africa turi kumwe n'ibihugu byose biteye imbere gusumba twebwe biteye imbere muri byinshi mu ndavuga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubumenyi mu bijyanye n'urudandazwa turi bato ariko kandi turi ko turakora neza ngenda bibona ko dukora neza kuko iyo turamutse tugiye guhura n'abandi ntidusanga turi inyuma cyane rwose kuri icyo kintu rero dufashe iki abakenyezi hariho nk'ibintu byitwa nuvuga amafuwaha amafuwaha ni kujya guhura yego muri guhura kw'ibihugu bagashyira hamwe ibidandazwa abo mu rwanda bakaza abikongo abo mu buganda ba kenya bakaza natwe tugashyira ahantu hamwe twese tukerekana mu rwanda babyita imurika mu rwanda babyita imurika hakabaho n'igihe muri izo fuwari baguriramo ibintu bakabyita imurikagurisha
aha imurikagurishwa niko babyitwa niko bayita mu kinyarwanda yego yego ibyo bintu rero ni ibintu bifasha kugira ngo noneho natwebwe tuvuga ngo dusa n'abiyugaranye muri kino gihugu dushobore gusohoka tujane ibyo dukora natwe tugendemo hagati mu bandi bakenyezi twerekane natwe ibyo dukora kandi nabo iyo byaramutse bibereye ino bakazana tukabona ibyo bakora duca dushobora kuronka amasoko bakabona natwe ibyo dukora bakabidusaba kandi duca tuhungukira n'ubwenge tukabona abandi ibyo bakora tugasaba ibyo bakora ibi natwe turabishoboye twasubira inyuma ntihabura n'umwe asubira inyuma akavuga ati nanjye ngerageze noneho gukora neza gusumba noneho no gukora n'iki n'iki n'iki ibyo rero turabikora cyane turonka bidushyigikiramo tugahaguruka turi abakenyezi bashika mirongo ibiri mirongo itatu tugahaguruka tukagenda muri fuwari muri nayirobi tugahaguruka tukagenda mu rwanda tukagenda aho tugenda tujanye ibidandaza kandi tukagenda rero tukabona n'ibyahariye rimwe na rimwe hari aho bibera bibera ino atari icyo cy'amafuwa hari ikindi duhora dukora cyitwa de visite de shanje mbese kugenda gusurana mwungurana inama n'ibitekerezo n'abandi bo mu mahanga
neza cyane nk'ejo bundi twarahagurutse turi abakenyezi bashika mirongo itatu turagenda no mu buganda duce dusanga baduteguriye bakadutegurira abakenyezi bandi dushobora kujya kuraba ibikorwa byabo imigambi yabo kandi bakadutegurira ibiganiro tukagenda tukagenda nk'ahantu mu ishyirahamwe ry'umukenyezi kanaka akora nk'amaji turagenda ahandi ku mukenyezi akora nk'ibyo korora inkoko afite inkoko zirenga ibihumbi bitanu akatubwira ingene yatanguye akatubwira icyamufashije akatubwira ibibazo bahuye nabyo akatubwira iyo yaramutse ahombye ingene aca bigenda akora muri afite inkoko zigwara ibintu nk'ibyo akatubwira nyine mbese ingene nawe yakoze tukagenda mu barimyi mu barimyi b'ibyamwa bakatubwira gutyo gutyo hano tugatura tukicarana nabo kugira ngo tukaganira ku bibazo bahura nabyo ku ngene bashoboye kugenda babivamwo tugenda twungurana ubwenge gutyo tukagenda muri iniverisite mu masantere de recherche bakatubwira niba ugomba nko guhingura itomati cyangwa niba ugomba guhingura amavuta yo kuyisiga uzobigire gutya uzobigire gutya sheshe uyigire gutya ntibisaba kurinda kuba waraminuje muri muri shimi cyangwa muri biyoroji ubwira gukora ikinike hariho abashobora kugufasha ibi n'ibi n'ibi ariko se madamu ugenda ari umwe nazo nyine ziradufasha cyane nawe mu rwanda twarahaje kandi twarahigiye cyane ibintu nk'ibyo rero biradufasha kugira ngo twugururire abakenyezi kuronka amasoko no gushobora gushobora gusohora ibyabo no gushobora kubona nabo icyo bashobora gusoma hakurya ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kuganira ku bubasha n'ubushobozi bw'abagwizatunga b'abagore kuri telefone dufite na diodone na eric na leonce diodone wiriwe neza
wiriwe neza tomasi kaminzi mugabo sindi diodone twa nduwimana diomede yo ni diomede ye diomede we umeze ute yego ni amahoro kabisa ni amahoro kabisa mugabo narumvise umuntu witwa kaburungu yanyanshyoza ngo ngo izina ngo ry'iwanjye ngo narahinduye amazina diyomede diyomede ntabwo ari ibyo turimo ntabwo ari ibyo turimo ntabwo ari ibyo turimo tubabarire tuzaguha ijambo ikindi gihe urakoze noneho duhamagare eric eric wiriwe neza
wiriwe neza urakomeye
rero ndashima n'ukuri umutumire wacu mukuru se hari icyiyumviro cyangwa se ikibazo umufitiye
yego jefise ko yofasha bajya abakenyezi bamerewe nabi bakubitwa bagamererwa nabi kandi bari batangura urudandazwa naho ngo baruto kuko navuze ntihajya uwudandaza ahera hasi ntabamenye iyo azoshika agomba ndamusabe nk'umuntu numva yagize ubutwari azogerageza agende hajya nko ku isoko rya bujumbura cyangwa na ruguru bariho ni bato mugabo abegere abumva ibyiyumviro ariko eric yabivuze yuko babegera cyane urakoze cyane noneho duhamagare leonce leonce wiriwe
niriwe niriwe ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse ngaho ku ijwi rya amerika cyangwa ngaho iwanyu ni mwaramutse dufite n'ibyo saa tatu na mirongo ine nawe tanga icyiyumviro cyawe
ni uko murakoze cyane ariko ugabanye radiyo
unarudiye oke yego reka ndayigabanye yeee unarudiye oke nashaka turi gutanga igitekerezo yego kigufi ariko ndabaza yego ndabaza umukenye umukenyezi cyangwa umufasone sinzi imwe nabivuga icyo ariko agamije kugira agereho bajya bakenyezi badandaza utuntu mu mabarabara atandukanye bajya batembereza utuntu ariko arakora iki ategura iki kugira nabo bisununure kumbure barabaho bokwigeza Leonce urakoze rwose arakora kugira bafashe ye Leonce urakoze ku kibazo cyawe nuko nuko ariko ntararangiza gato eh
ndagusaba unungikire ya ndirimbo inuma uzaba ukoze uze kugenda kuri fesi yanje ni- kuri watsapu yanje yino- ibintumira uzaba ukoze reka tuze kubivugana nyuma tubanze twirangiriza ikiganiro ndabikora madamu urakoze cyane leonce madamu ngendandumwe uyu rero leonce aravuga ati bariya bato bagendana utuntu mubafashe iki kugira ngo bisununure
yego cyane Eh, kuri aba leonce arabajije nyine yu- abo bakenyezi bato bato bari mu mabara badandaza utwo batembereza icyo twoba tubafashije Eh, abo rero twaciye tubashyira hamwe na ba bandi nababwira babura ibyabo cyangwa iyi soko y'i Buru- y'i bujumbura ihiye kubera benshi muri bo bari biciye ba- nibo nyine baciye bashwarara mu mabarabara Eh, tu- twabashyize muri uwo mugwi nababwiye ingene twabafashije mu ku- mu kubigisha kwegerana mu maasosiyasiyo kugira dushobore kubigisha kugira ngo dushobore ku- kubereka inzira ishika muri bya bigo bitanga ingurane twaciye tubashyira hamwe nabo tugashishikara nyine tubafasha gutyo gutyo buhoro buhoro Eh, mm, ngarutse ku cyo diyomede nawe nyine yari abajije nagomba kumuhumuriza yuko ikigo afade kiriko kiragerageza nyine gukwira mu gihugu cyose turamaze kuronka abakenyezi bahurikiye muri afade mu kayanza turabafise mu Nyinga turabafise mu gatumba igihanga eh, no mu ruyigi turiko turagerageza gushikayo aho rero uko tugenda twinjira buhoro buhoro mu ma province niko tuzoshikirana barya ariko aratubwira ngo bari bari ku masoko nyene yo hagati mu gihugu tugenda tugerageza kubege ku- tuzogenda tubashikira gutyo gutyo Yego.
kubera kandi ntivyoroshe ko dushikira umwe umwe ku isoko ngo tuganirize umwe umwe haracyariho ikibazo cyo kubanza kubegeranya mu ma association tukabamenya abo ari bo hama rero tukagenda tuvugana nabo bafise dufite aho tubasanga kuko ntavyo twoshobora vyo turengera ivyo ugenda tuvugisha umukenyezi umwe umwe rero tu- turacabigisha uko ko kwegerana kwegerana hamwe biracyari ikibazo n'aha nyene i bujumbura ariko bizogenda bitera inyishu buhoro buhoro ni rwo rugendo madamu ngendandumwe iyo twumvise aba bantu bose b- bavuga ubugwizatunga babugerera Mm.
babujyana gusa no mu budandaji bwonyine ubugwizatunga niho bukora honyine mu budandaji
aha oya ni ukuri Eh, nani bagiye kukivuga ko abantu barakunda kwitiranya nyine ubugwizatunga n'ubudandaji ariko ntibisa na gato ubugwizatunga burimo n'ubudandaji ariko burengeye ubudandaji kubera abo bose twamye tuvuga benshi ni abadandaji abagwiza ariko baragwiza ubutunga ni- baragwiza itunga n'ibyo ariko abagwizatunga barimo abo badandaji bakabamo n'abanyamigambi abanyamigambi rero bo n- na- nibo bantu bakomeye kuko nibo by'ukuri bagwiza ubutunzi mu gihugu umudandaji ni uriya nyine agenda aha akarangura utu tuntu agaca atujana hirya ku birometero bitatu eh, bitatu agasubira akabidandaza nujya ashobora nyine no kujabuka bashaka akagenda naho iki eh, mu rwanda agashika tanzania akaranga akarangura utuntu akazana akadandaza ubudandaji busanzwe kuba rero umunyamigambi rero eh, ni byiza cyane gusumba kandi niho tugomba guhimiriza ngo abakenyezi mbese n'abasore n'abagabo bose aba ariho tuja kuko nicyo gishobora kugwiza ubutunzi by'ukuri bw'igihugu ni ukuba umuryamigambi ukicara ukiyumvira neza aka karere ndimo gakeneye iki icyo gateza imbere ni iki nokora iki bishobotse gishobora kugirira neza benshi ntikigarukire kuri jewe gusa mwiyumviranye mbega none nimba nshaka gukora nka sosi tomate mere kwiyumvira none kugira ngo ndo- nkore sosi tomate ndakeneye amatomati Mm.
birakenewe rero uko ngenda hariya ku musozi nkarondera abakenyezi bashobora kurima itomati dushobora gu- urima itomati nkabegeranya tukegeranya izo tomati Mhm.
hama tukazishora tukaja gukora sosi tomate abo Eh.
bakenyezi kugira ngo bakore itoma barime neza bokwigishwa ngene barimu- barima boronswa intabire hanyuma kugira ngo nabo bagwize umwembu hanyuma noneho haboneke n'abandi bakenyezi bazirangura bajejwe dufate kuza barazikura eh, mu rumonge abandi bazikura i bubanza bazishikane i bujumbura urumva umugambi ushobora guteza imbere igihugu ntuteze imbere jewe jenyene uteze Mm.
imbere n'abandi kuba umunyamigambi ni ukwiyumvira nko gu- gu- guhingura gutransforma nimba mu burundi turarima ibyo kurya biryoshye cyane muri kano karere ngira turabambere none twashobora kubi- kubigwiza gute tukabishikana muri aka karere kose noneho bagasigara bafungura byiza biryoshye byo mu burundi twabikora gute uyu mugambi urumva ko ntawishobora na jenyine ndawufise yego nca nkorana n'abarimyi nkakorana n'abavyegeranya ababitransporta ababishikanaha abazobijana ni ukuvuga ngo umugambi guhingura uhereye kuri wa mukenyezi wo hasi gushika kuzozana akabitekera uvyoza ubi- ubishora i bujumbura uzobihingura rero noneho tugashobora kubishikana ahandi abo ni bo bagwiza tunga bukuri kuko bagira imigambi y'ukuri ariko se Numva madamu yuko urashobora kugira umugambi muto wo kudandaza ariko uyu ni umugambi muto kandi ugarukira aho nyine reka Mu kudandaza duf- reka gusa.
dufate abandi bantu Mm.
babiri abanyagihugu babiri nabo bategereje kuri telefone hagati aho nibutse ko inshuti zacu muteze amatwi ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turi kuganira n'abanyamigambi abagwizatunga b'abagore mu burundi Mm, tukaganira rero na perezidante w'ishyirahamwe ry'abarundikazi b'abashoramari abagwizatunga n'abanyamigambi association des femmes entrepreneurs du burundi noneho duhamagare frederic frederic wiriwe neza
Yego neza Tomasi.
urakomeye
Yego tumeze neza cyane rwose.
akabazo gatoya
Mm, akabazo wenda ni intererano.
gatoya ariko kubera ko uri no mu rusaku Eh, ni uko tubona wenda abo abo bakenyezi bagerageza kuba boshinga amashyirahamwe y'ukuntu abandi bantu bashobora kuba bo kwiyungunganya ariko tuca tubona bamwe bamwe umenga hariho ukundi kuntu ibyo bintu bitashobora kuba byo bashobokera nka bose kuko ndebye nk'aba- nk'abakenyezi badandaza nk'utuntu nko ngaha ku isoko ya bujumbura benshi na benshi ukunda gusanga bamwe bicururije nk'utuntu ugasanga bamwe bariko bitwa n'abapolisi abapolisi bafata ibintu byabo basanzaza mu ibarabara none u- abo bakenyezi bashinga mu mashyirahamwe baba bafite umugambi wo kuba bafasha abo bantu bacururiza utwo tuntu ku mabarabara kugira ngo babone uburyo boza baradukorera nk'ahantu hamwe Frederic, ko ariho icyo tunaho ngicyo duca tubona boronka uburyo yagishubije bashobora kuba boza reka barabona uburyo yagishubije babegeranya kugira urakoze ngo- cyane frederic urakoze rwose icyo ngicyo madamu ngenda n'umwe yagishubije noneho duhamagare ndayiragije ndayiragije wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe cyane nawe akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe kigufiya ndafise ndafise akabazo ko kubaza uwo mutu- uwo mutumire w'ishoramari wo ku rwego rwo hejuru M- mbere y'ako tubona ngaha mu gisagara ca bujumbura noneho umukenyezi ari guhohoterwa biturutse ku isoko nkuru ya bujumbura yahiye none ni igiki bako- bariko barakora canke ndayiragije bakoze kugira ibyo umukenyezi- yabishubije umukenyezi areke urakoze kumayangara?
urakoze yabishubije kare utubabarire ahubwo uze gusubira kumva ikiganiro neza urasanga igisubizo cyawe gihari ahubwo nibarize madamu ngenda ndi umwe perezidante wa faba niko madamu Yego, me.
kugira ngo ube Yego.
umunyamigambi kugira ngo ube umugwizatunga cyane cyane ku bakobwa n'abagore ugomba kwiga ukaminuza
ego cyane eh, ikibazo ndacumvise eh, ariko urashobora kunkundira gatoya nkagaruka gatoya ku byo ndayiragije avuze n'uyu une ari imbere Yego.
ndagira ngo ndamwibutse yuko Yego.
turi muri asosiyasiyo nyine y'abakenyezi babiko- bikorera utwabo b'abagwizatunga b'abanyamigambi twagiye hamwe kugira ngo twiyungunganye kandi twiteze imbere hanyuma kubera umutima dufise w'igihugu turishinga no gufasha abatari muri asosiyasiyo ni ukuvuga ngo abatari muri asosiyasiyo ni ukuvuga ngo batiyandikishije muri asosiyasiyo twebwe nyine du- ni ku cyiyumviro cyacu kubasanga aho bari ni ukuvuga ngo dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubafashe rero nagomba eh, kumwibutsa yuko nya- ntabwo turi novuga ngo iki ntabwo turi minisiteri ya genre ntabwo turi minisiteri ya commerce ntabwo turi minisiteri ya solidarite hariho no mu gihugu abandi babijejwe twebwe tugenda dufashanywa- dufashanya nabo tugakora aho tugeza hama tukaza turadodora no muri ayo minisiteri tubibutsa tuti nyabona hariho abandi batishoboye ni ukuvuga ngo ni ku cyiyumviro cyacu nibyo twiyemeje gukora ariko ku bisanzwe tuba twaje muri asosiyasiyo nk'abagwizatunga bagomba ku- kwiyungura ubwenge no kwiteza imbere batibagiye bene wabo bakiri bato bato reka rero nduge kandi ku ijambo kuri icyo kibazo wari umbajije kindi umbajije tubwire umumenye nabe umugwizatunga ari umunyamigambi biba bikeneye kwiga ukaminuza ego mu kintu cyose harabaho kumenya harabaho kwiga harabaho no kwiga ukaminuza hariho kubimenya buhoro buhoro hariho no kuminuza hariho abiga university bakarenzaho bakiga ibya commerce bakiga ibya i- i- i- i- ibyo gutwara amashyirahamwe bakarenza ariko haba hariho n'uburyo bwo kubyigisha biciye bugufi ni ukuvuga ngo uko ungana kose uri umukenyezi urashobora kugira umugambi wo kugwiza ubutunzi n'imana niko yaturemye umukenyezi mu ru- mu rugo yaramuhaye ubwenge bwo kurondera kugira ngo atunge urugo rwiwe yaramuhaye ubwenge bwo kugira ngo ibyo yaronse mu rugo amenye kubijeha ni ukuvuga ngo hariho hari ibyo utarenda kuja kwigira mu mashuri ariko ushobora kubyigira ku mana cyangwa mu mutima wawe biriyo ni ukuvuga ngo umugambi rero uhera hatoyi hama ugashobora no gukora ibikomeye kugira ngo bikore neza nivyo birasaba kwiga birasaba no kwegera abandi babimenye kugusumbya kugira ngo ushobore kubikora neza kubera uko utamenya n'isi yose kujana mu buzimire hari ibintu Mm.
ukenera kwi- kumenya kuja mu bandi kugira umenye kuvyiga kugira ngo ushobore gukora vyiza gusumba hama hari ivyo ushobora gukora ariko kwiga bituma ubikora neza bituma udasesagura bituma udahomba bituma ushika kure nicyo gituma tugenda gushika kuri ba bakenyezi ba hariya nababwiye hariya ku mipaka Mm.
bakize n'amashuri kandi tukicara tukabigisha kuba umunyamigambi mbega wokora gute udasesagura wokora gute ugakorana na na na bya bigo bigurana wokora gute hama ku buryo niwashika hariya ku mupaka bakakubwira ngo riha iyi misoro iyi n'iyi n'iyi n'iyi ntibakubeshe umenye icyo wowe urinda gutanga n'icyo bo barinda kugukorera izo ni inyigisho zitarinda kuba waraminuje mu mashuri Radiyo Ijwi Ariko rya kwiga Amerika- byaba bituma umuntu akora neza gusumba radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Yego.
muri sanga noneho duhamagare na ndayishimiye ndayishimiye urahura akomeye
ndaha ndashima kabisa ndashima imana yego nawe rero akabazo cyangwa igitekerezo bwangu bwangu
rero ndamukiza umutumire nagomba mvuge ndabiye nko ngaha igitego njye n'abakenyezi bahabaye Mm.
bakora iyo myuga mito mito yo kudandaza usanga bafite ikibazo kubera cyo kudandaza ugasanga ntabitaho ndetse no kubiba bakagenda babiba kumva zo kubakengera none uwo mu- uwo mutumire yobafasha iki cyane cyane kugira ngo nyine n'igitego ashyizeho nyine arabe ingene bwakwifasha kugira ngo kandi usanga ikibazo cyane cyane nk'icyo ye ndayishimiye urakoze
Eh, muragikoze nawe ku murongo madamu ngenda ndi umwe ndayishimiye rero ngo n'igitega ntabwo igitega aho mubakorera iki numvise neza eh.
ati abadandaji bato batoya babi- b'abagore b'igitega bo hari icyo mubafasha
Eh, abadandaji bato bato b'igitega binovuga ko turabagera ko cyane ariko icyo tumaze kugera ko ni uko tumaze kuronka abakenyezi b'abanywanyi bo muri ya fab rero birakenera yuko nabo bakomera uyu mugwi eh, iryo shyirahamwe ribanza rigakomera ngaho eh, igitega kugira ngo noneho dukorane ibikomeye dushobore gushikira abandi bato bato bari hiyo igitega ariko igitega ngira yumvise yuko tumaze guhonyeza ukuguru tukaba bafise hiyo mm, nazo tubona nazo bamenye hanyuma ku- kwinjira mu ishyirahamwe ryanyu afab umukenyezi agomba kuba ari umunyamigambi uhambaye umu- umu- umushingatu- umugwizatunga uhambaye u- ufite amamiliyoni
aha kugira winjire muri asosiyasiyo yacu Eh, ntibisaba kuba waramaze kuba umugwizatunga icyo ni cyo cyiza rero mu- mu- muri iryo shyirahamwe ryacu bisaba gusa kuba wifuza kuba umugwizatunga kuba wifuza kuba umunyamigambi kuba wifuza kwinjira mu rudandazwa kuba wifuza kwiyungura mu buryo bwo kuronka amafaranga uyo wese turamwakira hama noneho hama hariho inyigisho zo kwigisha abantu ingene utegura umugambi wawe ingene wogerageza kwiyumvira umugambi nojamwo utarinze gukoporwa ngo ko naka yakoze ibi ngo reka nanjye ndabikore ko naka yungukiye muri ibi reka nanjye ndabikore Tuka- tukabigisha nyine gu- gu- gu- gu- gutora gutora umuhora bocamwo n'ingene rero bategura umugambi wawe bose turabakira hanyuma se ubwo ngubwo ubu- usibye ibyo ngibyo byo kwigisha abo ngabo ba- abo- abo- cyane cyane abanywanyi banyu ndumva aribo mwitaho cyane ariko kandi ukaba wasobanuye yuko hari abandi babishinzwe nka za minisiteri zibishinzwe guhugura abantu ubu ngubu inama wagira umukobwa wagira umugore wumvise bwa mbere na mbere ko ashobora kuba umunyamigambi ko ashobora kuba umugwizatunga ni iki wamubwira
Mhm. ikintu ca mbere nomubwira ni uko ico ciyumvira afise iyo ndota ayifise ayigumeko nuko nambwira nti birashoboka birashoboka nayigumeko ico nomuhanura ni iki egera abandi wegera abandi banyamigambi egera abandi bakoze mwene ivyo bintu kuko birakubahura ica mbere birakubahura nawe ugiye urumva abandi nyene batanguye n'abari batoya bakagenda baduga birakubahura ikigira kabiri birakwigisha birakwigisha uko uri butangure n'ingene uri bubandanye umukenyezi wese afise iyo ndoto ni ukuri niyegere Em, barashobora kutwegera ikigo ca c'aba- c'abakenyezi b'abagwizatunga ahi bujumbura ca fabe kiri ngaha anye kw'ibarabara ryitwa otorute Ba- abantu iyo uvuze otorute i bujumbura bose bararizi Yewe.
n'aha hafi y'ahari perezidanse y'igihugu turi ku ibarabara nyene rya- rya- aho otohuti ihurira na aveni ku nkiko aho bihurira neza niho uzosanga iryo shirahamwe hama hariho umuntu abagwizatunga twebwe tuho twama duhari ariko turafise abakozi bama bahari kugira ngo bumvirize abantu kugira ngo babayo- babayobore hama ikindi naco ciza ni uko buri wa mbere ku munsi wa mbere w'indwi uhereye saa kumi ubu dutangura hakiri kare bijanye n'ibihe turimwo Mm.
uhereye saa kumi eh, gushika isaha zitandatu tuba turi haje noneho n'abagwizatunga mm, abakora imigambi hama hariho abaje turi benshi bari muri iryo shirahamwe dushika amajana abiri Mm.
ariko kuri uwo munsi kwa mbere ntihabura ntihabura na mirongo ibiri na mirongo itatu bahahuriye kugira ngo bumvirize ubuzima bwa bw'ishyamba aho bugeze kugira ngo bumvirize amasoko ahari kugira ngo bumvirize ahari inyigisho runaka aho ziri hama tugahera tugaheza tuga- tugaterana intege tukaganira tugashingiranira intahe buri wa mbere saa kumi gushika saa kumi na zibiri niho tuba turi abakobwa rero n'abagore Ariko no ku ndibwira ko munsi babyumva neza abahuguruye umunsi wose abahuguruye hariho abakozi Ye.
babakira ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira na perezidante wa association des femmes entrepreneurs du burundi ni ukuvuga abagwizatunga b'abagore bo mu burundi madame ngendanumwe claudette niko se madame iyi association yanyu afab igiye kuzuza gukwiza imyaka makumyabiri n'itanu muri iyi myaka makumyabiri n'itanu mu magambo makeya mubona abagwizatunga abanyamigambi b'abagore n'abakobwa bari biyongera ku buryo bushimishije
ego cyane Eh, ikintu ikintu turi ko turabona muri ino myaka ni uguhaguruka kw'abakobwa abakobwa bagiheza za iniverisite ba- bafite amadiporome ukabona yuko ntibicaye bavuga ngo turategereje ko leta iduha akazi cyangwa ntu- urabona abakobwa ariko bararondera gu- gu- gu- gukeya bariko bararondera bonyene kwironderera akazi bakora turabona vage y'abakobwa benshi baza kutwegera Mm.
turabona bagenda biyongera abakenyezi nabo Mm.
bagiye biyongera uhereye mu myaka ya y'ibihumbi bibiri dufate yego ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na kabiri abakenyezi bagiye biyongera cyane Eh, niho- niho nubwo- niho n'abarundikazi batanguye kwinjira cyane mu rudandazwa kumbure bivanye n'uko twari duciye mu bihe bigoye mu gihugu yego abagabo bara- baraja mu bindi muri politike barasamaga n'ibindi byinshi hama umukenyezi aho kubona abana bicwa n'inzara acagenda yinjira rero yubaka madamu ngenda kwinjira mu ndumwe rudandazwa.
maze mbashimire cyane rwose byimazeyo impanuro muhaye abanyagihugu ikimbabaje gusa ni uko nta mukobwa nta n'undi mukenyezi waje muri iki kiganiro nakaza- nakagaruka ndabashimiye cyane mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika